sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatootaa akkam jirtu nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa jalatti yeroo hundumaa kan isin bilbilaan nuuf filtan ergaa keessan qilleensarra kan itti isin oolchinu yommuu ta'u faarfannaa isin nu gaafattanis asumaan filannoo keessan duukaa qilleensarra isin oolchineerra eebba karaa kana isin qaqqabu hirmaadhaa ittiin eebbifamaa jenna. likkee biraanuu ergaa keessan dubbisuudhaan jalqabdi.
duulaa biraanuu mana barumsaa haqaaqiirraa maatii isaatiif akkasumas firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera haayiluu biyyanaa somaaliyaarraa obboleessa isaa darajjee biyyanaatiif haadha isaa haaddee doosanii margaatiif dirribee biyyanaatiif waaqtolaa ayyaanaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
dajanii guutaa liilluu irraa haadha isaa haadde caaltuu kabbadaaf faarfattoota waldaa liilluutiif obboleessa isaa asaffaa dhaabaaf qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera gammachuu tooree aanaa guutoo giddaa magaalaa luugoo irraa taarikuu waaqtolaatiif waldaa guutuu wangeelaa luugootiif qopheessitootaaf firoota isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Badhaasaa Gammachuu Haanaa Haroo Limmuurraa Abbaasaa Obbo Gabulaa Kasasaatiif Taammiruu Gabulaaf Haadhasaa Haadde Ayyaantuu Gannatiitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Obbo Inseenee Baayisaa Aanaa Gullisoo Jaarsoo Birbirirraa Mucaasaanii Toleeraa Inseeneetiif Ayyaanee Tarfaasaaf qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Wandaalkaachoo Tamasgeen aanaa jirmarraa maatii isaa hundaaf waldaa Adbeentistii Malkaa Buheettiif obboleettii isaa Maanaamnoosh Tamasgeeniif maatii isaaf dammaqechi tamasgeeniif akkasumas maatii isheef gadaa tamasgeeniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera barsiisaa taarikuu tolasaa iluu abbaa booraarraa firoota isaaf akkasumas maatii isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
maarqos taaddasaa godina gujii aanaa booree irraa obboleessa isaa solomoon taaddasaa faadhasaa aadde caaltuu ayyaanaatiif barsiisaa abboomaa immiruutiif waldaa adventistii daraartuu booxiitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera margaa shuunxaa jimmaa horroo irraa haadha warraasaa chuuchee indaaluutiif biqiltuu margaatiif wal biraat margaatiif boshee yaadataaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Lammeessaa Kumsaa Laaloo Qileerraa Abbaasaa Obbo Kumsaa Dhaabaatiif haadhasaa Haadde Almaas Guutaaf faarfattoota waldaa Jaawwiif akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Barataa Gammachuu Abunjee Yemaaloogii Walalirraa haadhasaa Adde Boggaalech Biraanuuf obboleessasaa Wandimuu Abunjeef dhaggeeffattootaaf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Naan na deddeebiine. dandeessu galli sin daangessu saba kee gargaaru haalli sin murteessu. Ijoolleen ni kaayatiin kuteessita ijoollee kee moo'ichaan bira dabarsita. Galli sin daangessu galli sin daangessu saba kee gargaaru haalli sin murteessu. Ijoolleen ni kaayatiin kuteessita ijoollee kee moo'ichaan bira dabarsita.
Lalisaa Tarreessaa Anaa Aayiraarraa Dirribaa Taaddasaaf Gammadaa Boonaatiif hojjetaa Wangeelaa Baqqalee Taaddaseetiif naa ta'ee Lalisaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Musee Tasfaa'ee Noonnoo Beenjaa irraa Bashaatuu Tasfaa'eetiif Biraanee Tasfaa'eetiif Rabbumaa Tasfaa'eetiif qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Dhibbaa Hirphoo Aanaa Saasiggarraa Gammachuu Eebbisaaf Addisuu Tafarraaf Amantoota Waldaa Toleeraaf. haadhasaa haddee caaltuu olaanaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera dhugumaa xiggee jimmaa horroorraa barataa madaksaa xiggeetiif barsiisaa abuluu xiggeetiif milkiyaas zarrafuuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
abshiruu giddiisaa waamaa agaloorraa abbaasaa obbo giddiisaa qanaatiif haadhasaa haaddee shaggee tullubbaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera darajjee jabeessaa daallee waabaraarraa abbaasaa obbo jabeessaa bulchaatiif baatoo. shaanqootiif lammaa jabeessaatiif dastaa jabeessaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru galatoomaa faarfannaan ittaanu kan keessan ittiin eebbifaman.
Kanarra yemmuu gooftaan na balleessu. Darbeera tarkaanfadde.
Barsiisaa Yohaannis Balaayi kolleejjii barsiisota amattuurraa abbaasaa obbo Balaayi Biraanuuf haadhasaa Haddee Dassee Ammayyaaf barsiisaa gurmeessaa Waljirraaf Galataa Balaayiif Waaggaarii Balaayiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Darajjee Galataa Bonayyaa Bosheerraa qopheessitootaaf haadha warraasaa Haddee Zannabuu Kabbadaaf Hayyaantuu Darajjeetiif Dirribee Darajjeef akkasumas Hiyyaasuu Darajjeetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
kabbadaa abarraa noonnoo binjaarraa habtaamuu nuguseetiif mootii dirribaatiif boggaalaa dirribaatiif bultumaa daggafaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera sirneessaa taammiruu jimmaa horroo irraa abbaasaa obbo taammiruu daseetiif haadhasaa hadde buusee biraanuutiif qopheessitootaaf amantoota waldaa guutuu wangeelaa abboonnootiif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru.
taammanaa kabbadaa kolleejjii leenjii barsiisotaa dambidoolloorraa barsiisaa beekumaa kabbadaatiif alamaayyoo kabbadaaf maatiikoof akkasumas firootakoof faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru darajjee nagaraa aanaa haroolimmuurraa haadha warraasaa hadda galatee abbabeef gammachiis raggaasaaf gammachuu tashoomaaf qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Waaqa damsaa ati waaqa damsaa ee waaqa damsaa waaqa damsaa ati waaqa damsaa abbaa waaqa damsaa bara rakkinaa itti hirkuu namaaf ta'ee kabajja waaqa damsaa ati waaqa damsaa ee waaqa damsaa waaqa damsaa ati waaqa damsaa yesus waaqa damsaa bara rakkinaa boqaata namaaf ta'ee kabajja. Bara rakkinaa boqaata namaaf ta'ee takabajja. Bara rakkinaa boqaata namaaf ta'ee takabajja. Bara rakkinaa itti hirkuu namaaf ta'ee takabajja. Bara rakkinaa itti hirkuu namaaf ta'ee.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 551 1199 Duwwaa 11 551 1199 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Damsaansi qofa akka namaan beenne fagoosisin haadhaaf abbaa moo'isi imaanti madaalamaa si waliin gosaaf warra caalaa dhabbama namaa beekta ati nama hiitta waan nama dhibelle yoosiif fidaatane ati fitta tiraafiidhaa caalaa dhabbama namaa beekta ati nama hiitta waan nama dhibelle yoosiif fidaatane ati fitta. Damsaase hagaan beeku caala damsaase hin dabarte jala damsaase qixxootu namaani damsaase damsuma dhugumaani damsaase hagaan beeku caala damsaase hin dabarte jala damsaase qixxootu namaani damsaase damsuma dhugumaani. Akuma kee fakkaata hagadha amala kan jijjiirre kasitti iyyuu dhagga laaltee mataa irraan hin mijjirre haadha dhalte caalaa baatee hifatu nama duddi keeti lafaa gubbaa alleetti jimeeti dansaa akka keeti haadha dhalte caalaa baatee hifatu nama duddi keeti lafaa gubbaa alleetti jimeeti dansaa akka keeti. Damsaati gurraacha diin jettu damsaati nama addaan hin filtu damsaati kadhiba garaa hin qabne damsaati ka nama hin tuffanne damsaati gurraacha diin jettu damsaati nama addaan hin filtu damsaati kadhiba garaa hin qabne damsaati ka nama hin tuffanne damsaati ka nama hin tuffanne. Damsaati kan nama hin tuffanne Damsaati kan nama hin tuffanne Damsaati kan nama hin tuffanne Damsaati waaqa damsaati Damsaati jaala damsaati Damsaati gooftaa damsaati Damsaati fira damsaati Waaqa gaarii ati waaqa gaarii ee waaqa gaarii. Waaqa gaarii ati waaqa gaarii abbaa waaqa gaarii nama keetiif xirkuu teeta yoo ammaa telle barri. Waaqa gaarii ati waaqa gaarii ee waaqa gaarii. Waaqa gaarii ati waaqa gaarii dhugaa waaqa gaarii nama keetiif boqaata teeta yoo ammaa telle barri. Nama keetiif boqaata teeta yoo ammaa telle barri ati. nama keetiif boqaata teeta yoo ammaa telle barri nama keetiif boqaata teeta yoo ammaa telle barri ati nama keetiif xirkuu teeta yoo ammaa telle barri. Mucaan tokko ciqadhu gaafa jalaa du'e haadha hiyyeessa argitee naateef gadda isiin qabdu qalbii keessa kolbaa reeffa fuutee gara awwaalaa yaatu dhaabsitteeti mucaa du'e kaatte haadha gaddi miidhee gammachiittatti biyya reeffa fuutee gara awwaalaa yaatu dhaabsitteeti mucaa du'e kaatte haadha gaddi miidhee gammachiittatti. Damsaati yaamanu hin dhageetta damsaati haga namaa beetta damsaati dur ufiyyuu laaltu damsaati rakkatarran tartu damsaati yaamanu hin dhageetta damsaati haga namaa beetta damsaati dur ufiyyuu laaltu damsaati rakkatarran tartu damsaati rakkatarran tartu. Damsaati rakkatarraan tartu damsaati rakkatarraan tartu damsaati rakkatarraan tartu damsaati damsaati damsaati Saanasi dabarta jala. Saanasi qixxootu namaani. Saanasi damsuma dhugmaani. Saanasi waaqa damsaate. Saanasi abbaa damsaate. Saanasi jala damsaate. Saanasi fira damsaate. Saanasi. Waaqa damsaate. Abbaa damsaate. Jalaa damsaate.